bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe nshuti bakunzi mwahisemo kuyumviriza hano muri sitira cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane n'ahazwe ndongo y'ibiganiro by'uno mwanya ikaze kuri mwese ukuvuga nk'intumba yahora igura ibihumbi ijana na mirongo ibiri uyu munsi yaguzwe ijana na cumi yahora igura ijana na mirongo ibiri yahora igura ijana nawe yaguzwe mirongo icenda intumba yakorotse ibihumbi icumi
uyu ni umwe mu badandaza b'ibitungwa bo mu ntara ya ngozi avuga ingene ibiciro by'ibitungwa bitandukanye byagabanutse nyuma y'aho havugiwe indwara yafashe impene mu ntara zitandukanye iyo nkuru rero co kimwe n'imvura yaraye isenyuye amazu arenga amajana atatu mu ntara ya cibitoke turabigaruka ko hanze hato ugume ku maradiyo yanyu ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ko abanyamerika babiri hamwe n'abanyekanada babiri banyurujwe nyuma y'aho baguye mu mutego w'abitwaje ibirwanisho mu buraruko bwa nigeria ivyo vyashikirijwe kuno wa gatatu n'umuvugizi w'igipolisi abanyamahanga bane bari mu rugendo ku munsi wa kabiri bava mu gisagara ca kaduna bagana ku mugwa mukuru abuja imbere y'uko barwa mu mutego wahitanye abapolisi bari babaherekeje maktakar aliyu avugira igipolisi mu gisagara ca kaduna haremeza ko igipolisi kiriko gikora ibishoboka byose kugira ngo eh, kibabohoze bakiri bazima kandi bafate n'ababikoze ariko ntiyatomoye ibiranga abo banyurujwe abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika bazoguma muri siriya gushika umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu uneshejwe kandi ngo bazogumayo kugira ngo bahangane na irani muri ako karere bongere bafashe mu kwirukana perezida bashar al assad ku butegetsi ivyo vyatangajwe kuri uno wa gatatu na sekreteri wa leta z'ubumwe za amerika mu gisagara ca stanford muri leta ya california ayo ariko ashikiriza politiki ya leta trump kuri siriya sekreteri wa leta z'ubumwe za amerika yavuze ko yigi, eh, ko amerika igiye yigiye ku vyabaye muri iraki aho yihuse kuvayo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu nyuma habona kuvuka umuhari wa al qaida wahavuye uvyara umuhari wa leta ya kisilamu kuri ivyo rero ngo ntibofata minenegwe intambara barimwo muri siriya perezida emmanuel macron w'ubufaransa na theresa may umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza kuri uno wa kane baratera umukono ku masezerano mashasha yo gukorera hamwe mu guhangana n'ibibazo vy'abimukira mu nama iza kubahuriza hafi ya london mu bwongereza abategetsi babiri baraganira kandi ku gukomeza imigenderanire mu vya gisirikare nk'uko bishikirizwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu mu bufaransa champs elysee abimukira bashika mu bihumbi umunani nibo bari mw'ikambi y'impunzi y'ikale mu bufaransa mwaka w'ibihumbi ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu imbere y'uko isambugwa kuva ico gihe abategetsi bemeza ko abimukira bari hagati y'amajana atatu na mirongo itanu n'amajana atanu bakiri mu kivuko c'aho barondera uburyo bwo kujabuka mu bwongereza amakuru ava mu biro vya perezida mu bufaransa avuga ko ubwongereza kuri uno wa kane bwiyemeza gutangura mu misi iri imbere kwiga dosiye z'abimukira basaba ubuhungiro ku butaka bwabo na cane cane imiyabaga hamwe n'ababayeho ubuzima bubi kurusha abandi inshuti bakunzi bacu radiyo ijwi amerika muri ko murayumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice biri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tugaca twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro muca ku rubuga rwa interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu
nongere ndabaha ikaze inshuti bakunze b'ijwi rya amerika ikiganiro iwanyu mu ntara tugihere mu ntara yacu ibitoki yaraye iguyemwo imvura ivanze igihuhusi ku mugwa mukuru amazu arenga amajana atatu yarabomaguritse abanyagihugu babuze ayo bacira n'ayo bamira ndi kumwe n'umumenyesha amakuru wacu evariste nziko banyankaya yakubitiye ngaho muce bitoke kuraba uko vyifashe evariste mwiriwe ngaho muce bitoke
muriho neza diana amazu yabomotse watubwiye ko arenga amajana atatu buri amatari canke ababijejwe bashoboye gutomora igitigiri muri rusange cabomotse neza na neza
igitigiri cyamaze gutomoka hagiye habona ni uko eh, ico gihuhusi iyo mvura ivanze n'igihuhusi yaguye ku mugoroba w'ejo ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke ari amajana atatu na mirongo itandatu n'icenda ni ukuvuga ko imiryango eh, igera ku majana atatu na mirongo itandatu n'icenda yaraye eh, yabu- itaronsa iki k'umusaya mw'ijoro ryakeye eh, eka mbere n'ibintu byinshi byo mu nzu bikaba byarahononekariye eh, muri ano mango rero abanyagihugu bakaba babuze ayo bakira n'ayo bamera nk'uko ejo kubivuga Eh, mu kanya gaheze rero eh, buri amatara akaba yaciye agirisha inama eh, abarongoye ubuzi bose eh, abarangurira ubuzi bose bwose bwa leta n'abikorera utwabo ku mugwa mukuru w'intara cibitoke Mhm, uretse ayo mazu yabomaguritse hari abo baba hasize ubuzima canke ibindi vyaba vyarahononekariye nk'imirima ga evariste
Eh, nta bahako- nta bahasize ubuzima ariko rero benshi nk'abana barakomeretse eh, bagwa ko eh, impome ahari amazu yahenutse hariho abo yagenda arakomeretsa eka n'amabati yagurutse hari abo yaza arahitana bariko barahunga bahunga ico gihuhusi imirima y'ibigori rero iri ngaho ku mugwa mukuru eh, w'intara ya cibitoke yose ikaba iryamye hasi abarimyi bakaba bavuga ko batizeye umwimbu kuko eh, ibigori bari biteze ko bagiye kwimbura byose byahinaguritse byahinaguwe n'uwo muyaga wari uvanze n'iyo mvura harimo n'igihuhusi cyo ku munsi wa ejo. ikindi cyononekaye ni uko abanyeshuri bose bo muri iyo miryango batashoboye kujya ku ishuri uno munsi kuko udukayi bahora bakoresha ibikoresho by'ishuri byononekaye Mhm. Ah, uravuga ko ari ku mugwa mukuru wa cibitoke kandi makomine yo vyifashe gute
mu yandi makomine kiretse izabaye mu kwezi guheze muri komine buganda nta handi nta gihuhusi cyahaciye igihuhusi rero cyahaye giciye ngaho mu kiyaya ca Cibi- ca cibitoke ahagana ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke mu micungararo nta conone nta conone Mhm. abanyagihugu ubu barayehe barihe hama hari igitegekanijwe kugira ngo bashobore kurondererwa aho baba baraguma
abanyagihugu bamwe bamwe twabasanze basabye indaro ijana eh, itahuye n'ico gihuhusi abandi muri kino gihe bakaba bari ku biro vya buramatari abandi nabo baraye eh, kuri paruwasi c'ibitoke ngaho nyene ku mugwa mukuru w'intara ubu rero ico bakeneye ni imfashanyo yihuta byo kwifuka barakeneye kandi amabati yo gusanura amazu kubo yononekaye cane naho ari bamwe bamwe bashoboye gutora ibisakazo vyabo bariko barasanura muri kino gihe bavuga ko basaba ba- bakeneye imfashanyo yihuta kugira ngo muri kino gihe c'imvura bashobore kubandanya ah, babayeho mu buzima bubayabaye mu nama rero buramatari yagirishije abarongoye ubuzi mu ntara c'ibitoke akaba ah, yateye akamo baba imvukira zo mu ntara c'ibitoke zikorera mu zindi ntara kuza bagafasha eka mbere akaba yanasabye abo mu mashirahamwe ataba twahuje kunyarukira kuri abo banyagihugu arongoye muri kino gihe bari mu kangaratete urakoze cane gose evariste nzi ko banyanka imbere yuko ndakurekura utwemerere yuko duhava ugaruka kuri iyo nkuru irambuye eh, mu buryo burambuye wanaturungikiye n'amafoto mu kanya kari imbere turaza kuyashira kuri facebook yacu voa radio yacu kugira ngo abakunzi b'ijwi rya amerika baheze barabe uko vyari vyifashe
murakoze namwe turasubiye
turacari ku makuru avugwa mu gihugu c'u Burundi ishamwe riharanira agateka k'ibikoko mu ntara ya Ngozi rifise impungenge ko indwara imaze guhitana ibitungwa mu ntara zimwe zimwe z'igihugu c'u Burundi ishobora gutandukira intara ya Ngozi huserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko havuga ko ingingo zafashwe kugira ngo zibuze iyo ngwara gushwara igihugu cose zitariko zirakurikizwa neza muti kubera iki umenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika ingozi Jean Bosco Ndarurinze araza kubitwishura muri no nkuru yaduteguriye kuva mu ndwi iheze niho hatangura kuvugwa ingwara igeramiye ibitungwa bito bito vyuza ibiharuro bimaze gutangwa n'ubuyobozi bw'amagara y'ibitungwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi vyerekana ko impene n'intama zirenga ibihumbi bitatu zimaze guhitanwa n'iyo ngwara itaramenyekana zimwe mu ngingo zimaze gufatwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi harimwo guhagarika uruja n'uruza rw'ibitungwa biva mu ntara zivugwamwo iyo ngwara kuri uyu wa gatatu ijwi rya amerika ryashyitse mu isoko y'ibitungwa ya vyegwa iri muri komine gashikanwa y'intara ya ngozi isoko ya vyegwa ihuriramwo abacuruza ibitungwa baturuka mu ntara z'uraruko ubuseruko n'uburengero abacuruza baganiriye n'ijwi rya amerika bemeza ko ibitungwa bituruka mu ntara zivugwamwo iyo ngwara nka kirundo bitashotse ingozi uno munsi ntazaje zahora ziza zizananye n'ifuso zigaca zihagarara tukaja kugura nayo uno munsi ntazo twabonye zavuye ahandi twaba tuzibona zije n'amamodoka ubwo umunsi natwe twabonye zaje nibaza ko zavuyemo imicengero y'iwacu nyene ibigwayi bo- ura- ura- ura- urayibona hanyuma abaveterineri bariho hafi hanyuma baca bayisuzuma bakaraba kirwaye hanyuma bakasubiza muhira ivyo ntibabihurizako na bonifasi nduwimana uyu aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe riharanira agateka k'ibikoko mu burundi kiretse yuko imiduga yahora ishikana ivyo bitungwa ku isoko mbona ariyo itoba yaje ibiza n'amaguru vyovyo hari ivyo nagerageje gukora ko ankete ndabona neza yuko vyavuye ahandi vyaje gusa biraboneka ko haje igitigiri eh, ntovuga ngo kinini cane kubera bi bafashe ingingo yuko bitoza ku miduga bavyihanije mugabo ku maguru sinovuga ko iyo ngingo yakurikije abadandaza nabo barazi ubwenge ubwabo ubabujije kugenda n'umuduga baca bahitamwo kugenda n'amaguru kandi nibaba bazi yuko hari aho batangiririye nabo baca barondera utundi tuyira bocamwo mugabo kugira bashobore gushika ku isoko umushingantahe nduwimana ati hari ikivyerekana ndabye ibitungu ukuntu vyahora bishoka mu misi iheze iyi ngingo itarafatwa nkaraba n'uyu munsi ibitungu uko vyashotse ndabona neza ko atatandukaniro rinini rihari kuko nanje nahise mbanza ndaraba yuko iyi ntara yoba yikwiye ku bitungwa mugabo ngerageje kuraba nasanze ibitungwa bihari bidatandukanye cyane n'ibyahora bihashoka iyi ngingo itarafatwa bashobora kutavugisha ukuri kugira ngo urudandazwa rwabo rubandanye rukorwa kuko ni ku nyungu y'abadandaza abaguzi n'abacuruza b'ibitungwa baremeza ko ibitungwa vyari vyinshi kuri uyu wa gatatu naho intara zose zitari zirekuriwe gushora ariko bafise ukundi babisigura zabonetse kabisa mbere zana zanabaye nyinshi gusumba ukundwi heza icyo cy'intara imwe ntigikunda ntizova mu intara imwe gusa ngo zingane guca oya hari n'izindi zazananye ku masanganzira hepfo yaho gatoya mu mwene nizo mw'iyi mucangara guca mugabo ntizova mu intara imwe ngo bikunde bemeza ko zanazimbutse ukuvuga nk'intungwa yahora igura ibihumbi ijana na mirongo ibiri uyu munsi yaguzwe ijana na cumi yahora igura ijana na mirongo ibiri yahora igura ijana nawe yaguzwe mirongo icenda intungwa yakorotse ibihumbi icumi
iryo koroka ry'intungwa vyo ryavuye kuko twibaza ko biva kubera abakongomani batakiza ngaho bahora bazizimbisha cane abakongomani ntibaza kubera iki nticuzi impamvu zababujije kuko iyi soko nibo bari bayigize cyane ubuserukira imbere y'amategeko ishirahamwe riharanira agateka k'ibikoko mu burundi afise amakenga ingaruka mbi nuko icizo ngingo zafatiwe kidashobora kuja mu ngiro ijana ku ijana ingingo zafashwe kubera ingwara yamaze kwigaragaza iyo rero ibyo biciye mu kinyegero nabyo bishoboye kurengana bigashika ku isoko bica vyanduza n'ibisanzwe biri ku isoko amakuru twahavuye turonka biciye kuri bamwe bariko barakorera kuri iyo soko ya vyegwa nuko imodokari yo mu bwoko bwa fuso yabujijwe kururutsa impene zari zivuye mu kirundo ivyo biri uko mu gihe na buramatari w'intara ya ngozi yari yafashe ingingo zofasha gutangira iyo ngwara mu ntara arongoye mu rwandiko yarungikiye bamusitanteri b'amakomine y'intara ya ngozi ku wa gatanu w'indwi iheze buramatari albert nduwimana yari yasavye kugara vy'imfatakibanza amasoko y'ibitungwa bito bito iyo ngingo yunganiwe n'iyibuza kwinjiza ibitungwa bivuye mu zindi ntara abuza no kwinjiza ivyamuka ku bitungwa bito bito vyose bivuye mu gihugu c'u rwanda ni muri ico gihugu c'u rwanda akekeramwo umuzo w'iyo ngwara itaramenyekana biciye ku masuguru ya kijambere yazananye ico gihugu ingozi mu buraruko bw'uburundi mw'isoko y'ibitungwa ya vyegwa jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika jean bosco ndarurinze harakenuye cyane rwose ko ino nkuru yadutunganirije ejo tukaba twari twashimye kuyibasubiriramwo mu kanya isase akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi
ca Eh.
bijya biga Eh.
biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo nibihuha kandi navyisomeye Eh, ndakubwiye ko atari byo nivyo Sivyo.
nivyo eka si ehe byo dupinge Ehe.
ehe dupinge Ehe.
utanga iki ntemupinga mupingirike umviriza ijwi rya amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
muti ikiriko kiranugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi cane n'icahe amakuru ariko arahanwahanwa cane gose n'ayahe ni inkuru ivuga ku vyerekeye ibijanye n'ingaburo zihingurwa n'ishirahamwe Lactalis ryo mu Faransa bivuga ko rya- rya- yanduye umugera witwa salmonal mu Burundi rero ahanini hari amata asanzwe ahabwa abana yitwa Pico ayo mata arakogwa n'iryo shirahamwe muti ayo mata nayo nyene yoba yaranduye ararekuriwe kugurisha umenyesha amakuru wacu Bujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye ibivugwa vyose ku mbuga ngurukana bumenyi araza kutubwira bimwe muri vyo yongera duha umuco ku tubazo abakunzi b'ijuru rya Amerika bibaza Ishirahamwe Lactalis rimenyesha ko ingaburo zabo zanduye umugera salmonella ari zakozwe mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi mu Burundi amata piko hamwe n'izindi funguro za piko zihabwa abana ari nazo zonyene ziva muri iryo shirahamwe Lactalis ntizifise uwo mugera ariko nubwo biruko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba ko ayo mata yohagarikwa guhabwa abana muganga Tadendi Kumana avugira ubwo bushikiranganji nk'uko mwabibonye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bwarashizeho itangazo risaba ko eh, abenegihugu basanzwe bagaburira ingaburo abana canke amata eh, ari yakozwe n'ishirahamwe ryo mu Bufaransa ryitwa Lactalis bobihagarika mbere niyitaye ko inyuma y'iryo tangazo twarashoboye kumva yuko uwujejwe eh, gukora ry'amata yasavye yuko bohagarika amata yose yinjiye ngaha mu gihugu eka kw'isi yose kugira ngo babanze barabe neza ko nayo yandi maro atoba yaragize ingorane rero dusaba yuko amata yose yo mu bwoko bwa Lactalis bohagarika kuyadandaza hanyuma twarasavye kandi yuko igisata Inspection Generale de la Santé kijejwe kugenzura bafatanije n'abajeje intwaro yuko o, mu gihugu cose boraba hayo mata ari bakayahagarika kuyatanga kugira ngo hazobanze haboneke umuco eka no mu budandarizo bwayo farumasi arc-en-ciel ari nayo yonyene yinjiza ayo mata mu burundi bavuga ko bahagaritse kudandaza ayo mata nubwo bemeza ko atanduye umugera umuvugizi wayo nowela marline mugarurinka abandanya avuga ko bariko baragarukana mu bubiko ayakwiragijwe mu yandi mafarumasi no mu mabutike akanasaba abavyeyi bamaze kuyagura kuyagarukana mu bubiko bwa farumasi arc-en-ciel abo oye nimba afise ibikombe atarugurura turamusaba yuko yobizana ngaha aye muri farumasi arc-en-ciel Ha- iyo fishi nawe nyene arayisangaho hama nawe nyene aheze yuzuze avuga ati nzanye aya mata nzanye ayangana ukuuye hama ibikurikira tuzoja tubibamenyesha mu bw'ubu uyu icihutirwa ni uko twashaka gusaba abantu bose bayafise yuko boyakura mu maheyo bareke kuyadandaza ariko nongera nsubira gushimika yuko amata arakomeye umuvyeyi agifise amata umwana akiyamuha ntugire ikibazo umwana nta- ntazogwara nta na kimwe muganga tadendi kumana avugira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu asaba abavyeyi gusubiriza ayo mata ayandi asanzwe ahabwa abana ari mu mafarumasi tubasomere ivyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu avuga ati emwe murakoze kuri uwo muco muduhaye uyu nawe avuga ati no mu bufaransa naho ga yemwe barakora ibintu nk'ivyo byagenze gute kugira ngo uwo mugera winjire mu mata hari n'uyu avuga ati emwe turabakengurukiye kuba mukingiye abana bacu ariko rero murabe ivyo bintu vy'amata vyoye kuza biradandarizwa ahariho hose erega n'ibindi burya bishobora kwinjira bivuye ahandi mu bindi bihugu tutazi neza none ga yemwe ko yategerezwa kudandarizwa mu mafarumasi gusa akaba na- akaba anaja no mu mabutike twomenya gute ko adashobora kwinjira anavuye no mu bindi bihugu hari n'uyu abaza ati none abana bacu tuzobandanya agahemwe tubahiki tugarukirize kuri uyu avuga ati ishyirahamwe risuzuma ibyinjira mu gihugu rikwiye gukora akazi karyo i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho duce dukubitira mu gihugu cy'u rwanda aho vuba hazotangura uruganda rwa volkswagen Eh, zimwe mu ruganda rero ruzogira akamaro ku banyagihugu nk'uko muza kubyumva tubivugana na asumta kabo yavuganye na bamwe muri bo turi kumwe ku murongo wa telefone amahoro asumta ngaho mu rwanda asumta kaboyi turamubuze ku murongo wa telefone ariko turongera dusubire kumurondera ariko tukiri mu gihugu c'u rwanda abagenerwabikorwa b'ikigega gitera inkunga abatishoboye barokotse muri jenoside yakorewe abatutsi muri ico gihugu bakomeje gutakamba kubera imibereho mibi babayemwo ibindi kuri ino nkuru menyesha amakuru y'ijuru rya amerika mu gihugu c'u rwanda eric bagira ubusa amezi atanu nta giceri cy'atanu kandi byitwa ngo leta iba yayatanze ngo bayaduhe ntabwo babasobanurira impamvu bo impamvu ntabwo bayitubwiye gusa nagiyeyo nkasanga umudamu arambwira ngo ese muzahora muteze amaboko kugeza ryari umwe mu bagizwe imfubyi na jenoside aratekereza ijwi rya amerika akababaro ke na bagenzi be babayemo kubera bamaze amezi agera muri atanu ikigega cya leta gitera inkunga abatishoboye barokotse jenoside yakorewe abatutsi farije kitabaha amafaranga batunga muri za kaminuza n'amashuri makuru uwo tuganira ku mpamvu z'umutekano we tumuhimbye gasasira yiga muri kaminuza y'u rwanda ishami ry'uburezi i kigali we na bagenzi be baravuga ko kubera igihe gishize ikigega farije kitabaha amafaranga batunga ubuzima bubashaririye kubera kubura ayo mafaranga amutunga muri kaminuza gasasira yahisemo kuba mu buzima bugoye koko acumbika mu nzu y'icyumba kimwe gito mu karere ka gasaba kingisha urugi rw'imbaho n'amabati bishaje ukinjira mu nzu biragoye kubona aho ukandagira kubera ari naho asasa akarambika umusaya inzu yinjijemo ijwi rya amerika mpagaze gutya nkatera intambwe gutya iyi si iya mbere iyi ni iya kabiri ubu ni ubugari mu burebure kandebe mu burebure mvuye ku muryango ubwo iyi ni metero ya mbere imwe ebyiri eshatu buriya ziruzuye ntabwo zuzuye nsanze muryamyemo muri babiri murahakwirwa ni ukuvuga nyine turiyeranja burya ngo ahatari umwaga uruhu rw'urukwavu rwisasira batanu ndabona akantu kose udukoresho two mutekamo imvura iraguye dushyire hano imvura yaguye biba bimeze bite iyo imvura nyine iguye hari igihe amashahi nyine yinjira urabona ahantu yagiye ashoka nyine ni mu manegeka yewe inaguye ari nyinshi tuba tuzi yuko dushobora no gushoka mu gishanga gasasira ikakira mu mujyi wa kigali inzu ayibanamo n'undi muvandimwe bayikodesha amafaranga ibihumbi cumi na bitanu ku kwezi ku ruhande rwe iyo atagiye kwiga akora akazi ko kumesera imyenda abanyakigali ngo abashe kubaho hari umumama wampaye ikiraka cyo kujya mumesera imyenda kugira ngo ndebe yuko nabona amafaranga mumesera gatatu mu cyumweru iyo namumeseye ama amafaranga ibihumbi bibiri ubwo gatatu ama amafaranga ibihumbi bitandatu nkakuramo ayo ndya ubwo nyine bigakomeza ukwezi kwashira nkakuramo n'ayo nyine nishyura ino nzu amakuru y'iki kibazo cy'abiga muri kaminuza n'amashuri makuru mu rwanda badaheruka amafaranga bagenerwa n'ikigega farije ijwi rya amerika yamenye biciye ku mbuga nkoranyambaga aho twakanze hose haba muri kaminuza nkuru y'u rwanda ishami rya huye ndetse no muri kisite batinye kukivugaho uyu watinyutse twasuye mu icumbi rye yavuze ko hari abagiye bagerageza kukivugaho mu bindi bihe bikabagwa nabi hari abana bo muri yerika babuze nabo buruse gutya bigeze mu itangazamakuru kuko ngo babivuze bahamagara uwari ubahagarariye muri ARG ngo abo bantu mubatwandikire babashyiraho iterabwoba ubundi birinda bigera mu itangazamakuru abantu bagiye bakemura ibibazo hakiri kare birababaje biteye n'agahinda kandi ni n'igisebo ku rwanda rwose u rwanda rurimo umutekano ariko muzajya mushyingura nabi inzara yishe ibyo ngibyo urasobanura iki rwose abana benshi barwaye imirire mibi bitewe n'ubuzima babayemo muri kaminuza cyane cyane ijwi rya amerika yashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa farije buvuga kuri ibi bibazo maze ijya ku biro bikuru byayo mu mujyi wa kigali mu biro by'ushinzwe itumanaho muri farije yavuganye na bwana teofile ruberangiye ukuriye farije maze ruberangiye amubwira ko tugomba kuvugisha madame dafi mukakigeri ushinzwe gahunda za farije tutaratsimbuka kuri farije twahamagaye mukakigeri kuri telefone ye ngendanwa ntiyitaba ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje amasaha yigiyeyo byabaye ngombwa ko duhindura telefone twakoreshaga tumuhamagara maze muri make dusubiza muri aya magambo icyiza ni uko mwabaza umuyobozi mukuru wa farije kuko ntabwo ndi umuvugizi wayo twongeye kugerageza ubutegetsi bukuru bwa farije ntibyakunda haba ku kwitaba cyangwa gusubiza ubutumwa bugufi twabwoherereje nyuma yo kuduhererekanya hagati yabo kugeza igihe twateguraga iyi nkuru byarangiye tutabashije kumenya igisubizo ku ruhuri rw'ibi bibazo bigarukwaho n'abagenerwabikorwa ba farije hagati aho abagenerwabikorwa bo ntibabura kugira ibyo bibaza bishingiye ku bibazo bafite ngewe nibaza abantu baduhagarariye hariya muri farije niba bagira umutima wa kimuntu ngewe byaranyobeye rwose kuko ari abantu rwose batekerereza imfubyi bakagombye ikibazo kugifata bakacyishyiraho ubwabo ku buryo amezi nibura atanu agomba gushira bavuga ati ese umwana duhagarariye abayeho ati ntibabe abantu bo mu biro gusa kuri ubu kubera amafaranga yagombye kumufasha mu myigire n'imibereho uyu wemeza ko ari imfubyi buri buri ngo agerageza kwisunga bagenzi be nabo mu nzira zigoranye gasasira nanone za note tugura dufotoza n'ibiki byose uburyo twiga ucunga umwana wa- u- uyifite mukigana noneho we yaba agiye kuruhuka wowe ugasigara uyihingamo kugira ngo urebe ko ubifata gasasira yagize ibyo asaba ubutegetsi mu izina rye na bagenzi be tukaba dusaba rero ubutegetsi bw'u rwanda kugira ngo barebe ikibazo kiri hariya mu kigo gishinzwe abagenerwabikorwa ba farije barebe ubwo buyobozi burimo icyo bukora naho ubundi bitabaye ibyo ntaho twaba tuva nta n'aho twaba tujya bamwe muri aba banyeshuri barihirwa n'ikigega farije bari kwiga mu buryo bugoranye baragaragara nk'urugero rwiza rw'uruhuri rw'ibibazo bisanzwe mu rwego rw'uburezi mu rwanda kandi mu ntero n'inyandiko intumbero y'ubutegetsi ni ukuzanzamura ireme ry'uburezi rikomeje gucumbagira hari ibishobora gutera kwibaza byinshi ariko nanone nk'uyu twahimbye gasasira yiga mu mwaka wa kane arabura amezi make ngo aba ageze ku isoko ry'umurimo yiga uburezi kandi birashoboka ko yazakora ibyo yize mu gihe avuga ko we nta cyizere yifitiye mbona nkurikije ubuzima nizemo na kondisiyo nabayemo rwose kujya guhatana ku isoko ry'umurimo nkavuga ati wenda nzahangana n'umuntu wize neza mbona rwose guhangana nawe ngo mutsinde sinzi aho byaturuka aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
amatelefone arongeye kudukundira asumtakabo yaragarutse kugira ngo ashobore kutubwira muri make ivyerekeye inkuru y'uruganda rwa volkswagen ry'abadagi bagiye gutangura vuba ibikorwa mu gihugu cy'u rwanda asumta ivyo bikorwa vyabo bizotangura ryari neza na neza
Eh, urakoze diane ibikorwa byo gutangiza uruganda rwa volkswagen mu rwanda bizatangira mu kwezi kwa gatanu mu kiganiro abayobozi ba volkswagen bamaze guha itangazamakuru baravuga ko mu kwezi kwa gatanu bagiye gutangiza ku mari ingana na miliyoni makumyabiri z'amadolari ni ukuvuga agera kuri miliyari cumi na zirindwi mu mafaranga y'u rwanda ubwo rero babitangije bari kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya rdb ni ikigo gishinzwe gushishikariza abantu nyine gushora imari mu rwanda Mhm. umuntu yo kwibaza ati mbega ivyo bikorwa bazokora bitandukanye n'ivyahe hari amamodoka agiye kuza arakorerwa ngaho muri ico gihugu c'u rwanda biciye muri urwo ruganda
yego ngo bagiye kujya bateranyiriza imodoka nyine zo muri ubwo bwoko hano mu rwanda bavuze amoko anyuranye baza- bazatangira guteranya bavuze ko baza- bazajya bakora amamodoka hari mu cyiciro cya mbere bazakora amamodoka ageze ku gihumbi ubwo rero bavuga ko gusa abanyamakuru babajije ibiciro kuko niyo byari bisa nk'ibihangayikishije bavuga bati mu rwanda imodoka zihagera zihenze iyo ziturutse i burayi cyangwa ziturutse n'ahandi ariko bavuze ko iby'ibiciro bazabivuga umunsi bazaba batangije uruganda muri uku kwezi kwa gatanu Mhm, tuvugana mu kanya imbere y'uko tugushira kuri bose ngo bakumve wari wanciriye ku masonga y'uko abanyagihugu mwavuganye baryohewe icabaryoheye ico bizeye ico biteze n'icaye gasumta icyabaryoheye wenda batarasobanukirwa neza batekereza bati izi modoka zizahenduka kuko ubundi uragenda ukagura nk'imodoka wenda nk'i burayi kuri miliyoni enye ni urugero ariko ikazagera hano mu rwanda iguhagaze nka miliyoni umunani Mhm.
rero baribaza bati kuko zizaba zako- zakorewe mu rwanda wenda dushobora kubona imodoka nshyashya kuri miliyoni nk'eshanu ugasanga ko bavuga bati n'abatatungaga imodoka bashobora kuzitunga Mm. hama imodoka ya mbere yitezwe kuzoca iboneka ryari ikorewe ngaho mu rwanda n'urwo ruganda ntabwo wenda nzi igihe bizamara ariko baravuze bati mu kwezi kwa gatanu tuzatangira ubwo wenda bitewe n'ukuntu baravuga ko bazaha abakozi benshi akazi birashoboka ko wenda mu mezi abiri imodoka ya mbere yabo y'abageze hano ku isoko ry'u rwanda urakoze cane gose asumta kaboyi urabandanya rero ukurikirana iyo nkuru hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma kugira ngo ushobore kuyiduha mu buryo burambuye mwakoze cyane turiko dusa nk'abasozera ikiganiro iwanyu mu ntara ariko mu mbere yuko duhana agahindukira kano karirimbo
ninde washyira ku ruhande uwo musangira byose urukundo rurakura oh. mukabaho mu munyenga Laisse toi aller par la musique Demande
akaba ari nongaha rero nshuti bakunze duce tuba turabangiriye gato ibiganiro byo mu kirundi n'ikinyarwanda ijwi rya amerika ryari ribafitiye ariko imbere ko ndabasezera ndabatumiye mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri byo harimo ikiganiro muri isanga igihe cy'isaha cumi cumi ku masaha mu burundi no mu rwanda mugenzi wacu edi rwema araza kugaruka ku byerekeye umurwi w'abashingamateka w'imizero y'abarundi ku matora